آه، بسم الله الرحمن الرحيم رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين كتاب كنة درس إسات سنة باب الرجاء كيس جره باب رجاء كيسفو حديث أبي أيوب الأنصاري أجر قرآن إن شاء الله وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أبا أيوب isaan jedhanii maqaan kama ja'a sanii yaamama maqaan isaa zaydii ilma khaalid inni zaydii ilma khaalid maqaan isaati inni ansaara ansaariyyootatti irkifama warra madiinaa qubatu ka diinii rabbiitii tumse sani awwala nabi muhammad yoo makkarraa dheessee hijiraa madiinatti bahe baatii torbaa fi mana abii ayyuub ilansaari'ii qubate saabdicha cimaa hiree cimtuu rabbisaa hire قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن جدنين كني رسول ربي دقايت جراك جد وجد رسول جد دقايت لولا أنكم تذنبون لولا أصو إسنين كني osoo isiniin kun tudnibuuna kaballeysitan tahuu baattani kaballeysitan osoo isin tahuu baattani riwaa muslim keeysatti لو أنكم لم يكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم رواية مسلم تبير أكان جرتي لو أنكم لم يكن لكم أسو إسني كان إسني تهوبات ذنوب بل ليس يغفرها كإسي أرارم الله لكم رب كإسني أرارم بل ليس رب إسني أرارم تك أسو تهوبات مراني رواسنين فسروا بريتو لو أنكم أصلوا إسنين كنتم تذنبون بل ليسوا باتني بل ليس الربين إسني أرارم أصوته بات بل ليس تربين إسني أرارم أصو إسنين را أرقموا بات بل ليس أكسي تأرارم ندوب جرو تأرارم أنقم نيمتي تأرارم ندوب جرو تك أصو إسن قلوا باتني لخلق الله خلقا سلا ربيني ni uumaa halqan uumaa tokko uuma yudnibuuna ka balleeysan isaan ka cubbuu dalaganii cubbuu dalaganii ka akkasit hin teenne fayastaghfiruuna ka araarama rabbiirra barbaadan duuba seenawani balleeysanii hin ta'an sani irratti dawaaman tahanii ka isaan yudhnibuuna balleeysanii fayastaghfiruuna araarama rabbiirra barbaadan fayaghfiru lahum ka rabbiin isaanii araaramu rabbiin uumaa akkasii uumaa uumaa akkasii lajaa'a biqawmin lahum dhunuubun riwaayaa muslim keeysatti lajaa'a biqawmin lakhalaqa allahu khalqan bakka jettu sani لجاء بقوم الرب أمة رفا لهم ذنوب كبل ليس قبني يغفرها لهم كرب لساني أرارم وليس رب لساني أرارم وبهذا أكا كانت مسلم أديس ammoo labzii biroo keessatti labzii biroo ta imaamu ahmad odeyse law lam taznibuu la'ata allaahu biqawmin osoo isin balleeysa dalaydanii irraa towbatuu baattani la'ata allaahu rabbini dhufa biqawmin ummata yuznibuuna balleeysan duuba balleeysanii ka araarama rabbi irra barbaadan liyagfira lahum akka isaanii araarama araaramuuf ka biraatin dhufa rabbiiniya muraanni warra balleeysee balleeysa irra hin teenne ka yoo balleeysan araarama barbaadu ka akkasiitin rabbi dhufaa ليس هذا تحريدا للناس على الذنوب حديث نكوني نما بل ليس الرتي كاسا جتشومت وبل ليس جتشومت muraanni bal kaana sadarahu litasliyati sahaaba hadiifni kun wanni inni dhufeefi obsisiisuu sahaabatiif dhufe wa izaalati shiddati ilkhawfi can suduurihim sahaabaa qoma isaanii keessatti akka malee sodaan rabbii isaan halaak haga sodaa rabbiitiin dhama'anii if wallaalan takka gayan saniif rasuulli صلى الله عليه وسلم لو أنكم تذنبون إن صداتنا اسم بل ليس حقنا مر ذنبي بقى فروهي تيسن إن هلاكنا وصو اسم أمة بل ليس قول إيه أرارم رب الرب ربادو تهو باتني أمة بل ليس أرارم بربادو رب نلفا إفن تنكنا لأن الكوف كان غالبا عليهم حتى فر بعضهم إلى رؤوس الجبال للعبادة هكا قريب من إيسه sodaan itti guddatte gaaratti galan banii aadamirraa bahanii gaara goda seenan ifirra وبعضهم اعتزل النساء غرين دبرتي زلالة من فور جد وبعضهم اعتزل النوم غرين أن انراف جد رسول اتلافسي حديثة كان اتهم ملي ذنبي دلقا ديما ربي سني أرار ما جتشو متي جد دبين دبيني أكس جتشو متي كتابني نبريتش أكنما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال با هريرة رأى قديف مجر أكجن كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نتاني صحابتني قعودا تتاؤ تاني rasuula rabbii wajjin tattaa'oo taanee jedhe rasuula rabbii wajji tattaa'oo taanee macanaa nu wajji tahaa abuu bakrin wa cumara abbaan bakriitiif cumarillee nu wajji tahoodha fi nafarin haala tuuta keessa nu taaneni abbaa bakriitiif umarillee nu wajji tahoodha nu hii tuuta keessa jiru min asalaasati ila tisa nama sadii irraa haga sagaliiti nuhii nama hagasii keessa jiru abbaan bakreetiif umarillee nu wajji tahanii akkasitti etteenna nuhii nama hagasii san faqaama ni dhaabbate duuba rasuulullaahi sala allaahu alaihi wasalam rasuuli rabbi ni dhaabbate min beyni adhurina min beyninaa jechu idduu teenna ni dhaabbate iddumateenna ol ka'ee dhaabbate jedhe abaa hureyra nam nuyi nama agasi min beyna jedduu adhurinaa idduu teennaa jechuu min beyna min beyninaa jechuma idduu teennaa ni dhaabbate deeme nu bira faabxa'a duuba ni dhibaaye calaynaa nurratti deebi'u irraa dhibaaye ta'akhara maji'uhu annaa jechuu nurratti deebi'u irraa dhibaaye nama tokko si biraa ka'e haati eeydu teessoo wajji qabdu dhibaaye jechu nurratti dhibaaye yookaan rincice nurratti deebi'u irraa rinciceya wakashiinaa ni sodaanne jedhan sahaabdonni ayyuq taxaca kutamuu sodaanne duunanaa nu asitti kutamuu sodaanne jedhan wanni takka isa kuttee isa qabuu nu asitti sodaanne jedhan ولعل ذلك قبل نزول قوله تعالى وسؤالان ربي بؤين درسا صداتني والله يعصمك من الناس هركن مرة نس تكس akka ati harka namaatiin hin duune jedhee osoo rabbiin buusiniin duratti wanni kun argamte jedhan yookaan ba'ada sanillee taate wakaafu an yusiibahu min addarari maa duuna alqatli sun ajjeechaa ta'a yaanni baanu waan ajjeechaa gadiin itti argama jechuu isaan sodaatan wakashiinaa sodaanne an yuqtaxaca kutamu duuna naanu asi kutamee akkasii wanni tokko isa kuttee isa qabdee rakkisuu sodaannee jedhan abaa hureyran duuba fafazicna ni rifanne kamalee rifan warri kuni ni rifatanii maa nurraa tura akkamiin rasuulli nu biraa ka'e eeguu jirra maaltu isa qabate maaltu deebii dhoowwe teessoota namaa irraa ture maal tahe jennee rifanne jedhan faqumnaa ni dhaabanne barbaadaf dhaabatan amma fakuntu ni tahe jedhe abaa hureyran awwala dura man fazica nama rifatee nat tahe jedhe dura nama rifate rifatee fakarajtu ni bahe duuba bakka keessa jirru sani abtagii rasuula allaahi sala allaahu alaihi wasalam abtagii haala barbaaduun bahe rasuula rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alaihi barbaaduuf haala barbaaduun bahe jedhe hattaa ateytu ni deeme hanga dhufutti haa'ixa iddoo takka lil ansaari ta warra ansaaraa taate warra ansaaratiif taate takka haga achi dhufuttu ofirraa deeme jedhe haga achi dhufuttuu deeme وذكر الحديث أبا هريرة حديثا دبت بطول دير من ساتني دبت دير من حديثا يو إدو سن أفه بك سين أبجي بك ما غني على أفه حطيري دلو كان سين تك أرغي akka jee dalloo walitti maxxantutti walitti maxxaneetuma seene jedhe keessasi yoo keessa seene eega keessa seene duuba nabi muhammad arge nabi muhammaditti hime nu biraa deemte akkana sodaanne si barbaaduuf baane namuu si barbaada jira namuu garagara bahu jira jedheeni haasawa maratti haasa'e amma nabi muhammadin waan tahame mara duuba وذكر الحديث بطوله إلى قوله حاجة جت رسول لسان جل الدبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول دوبتك جدين دوبة اذهب ديم يا أبا هريرة فمن لقيته فمن لقيت نما قنمت وراء دوب هذا الهائط إدوتا إدو أن كيس جلوتنا دوب إدوتا نما قنمت يشهدك بيك نبن سني أن شأنيني لا إله قبر ما نكا جيرو illallahu rabbii malee gabbaramaan haqaan jiru jechuu nama beeku kaatirii kana duubatti qunnamte mustayqinan haala dhugo'omsaa taheen biha shahadaa laa ilaaha illallaahu san qalbuhu qalbiin isaa haala dhugo'omsaa taheeni nama laa ilaaha illallaahu rabbi malee gabbaramaan hin jiru jechuu beeku yoo haxirii tana duubatti garte fabashiruhu nama san gammachiisi biljannati jannataan gammachiisi itti warra jannataa jedhiin itti himi jedheen alaamaa kophee lamatti kenne da'asa lama da'asa lamatti kenne gammachiisi jedheen deebee abaa hureyran duuba cumar binu khaxaabitti dhufe nama gaggammachiise cumaritti dhufee itti hime beeytaa rasuulli akkana naan jedhe nama ashhadu an laa ilaaha illa allah mustayqinan bihaa qalbuhu jedhu jannataan gammachiisi naan jedhe anta min ahliljanna jedhe umari duuba na qabe fadarabanii fi sadrii karartu liisti jedhe qoma keeysa na dubuce jedhe ka'an duuba kiyyaan lafa dhayam qoma keessa aga danda'u dhaye hadiis akkana maa hime warra jannataa namaan jetta waan hin beekne takka jedheeni na dubuce duuban na kuffise jedhe akkasuma hin dhiifne ammallee na hudheetuma morma huccuu mormatti na qabee rasuulan na geesse jedhe yennaani akkasitti rasuulli yaa umar mee gadi dhiisi jedheenii gadi dhiisee rasuulli hadiisa kana himee namni irra irkata waan kanan jedhina yoo atiimte nabi muhammad namni kanatti irkatee dalagaa dhiisaa ibaadaa dhiisaa warra jannataa namni yoo dhagayate ibaadaa dhiisaa waan kana boodarra aansa jedhe abbaa umar bin khaxaab hadiisni isaanii baaba rajaa'ati jechu namni dhugumaan qalbii keessatti gabbaramaan haqaa rabbi malee hin jiru jechuu dhugoomse inni maasiyaa fedhe yoo qabaate gubateetuma jannata seena malee abadiin ta'u ibidda keessatti abadiin ta'u dilii fedhe haa qabaatu ahlusunna waljamacaani akkana jedhan dilii dalaguuni isin imaanallee namarraa hin baaftu ibidda keeysattis abad nama hin gootu gubateetuma namu haga zambi'ii ifii baha male dubbiin haqaa tana rawaahu muslim وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى رسول قافتو كوني قرأ قول الله تعالى يتش ربي الآن قرأ يتش ربي الآن قرأ في إبراهيم في قصة إبراهيم jechi rabbii ol aanee sunu oduu nabiyyallaahi ibraahim keeysatti katahe oduu qissaa nabiyyallaahi ibraahim keeysatti katahe jecha rabbii ka qissaa nabiyyallaahi ibraahim keeysat tahe qara'e rasulli rabbi innahunna jedhe laan nabiyyallaahi ibraahim rabbi yaa rabbii kiyya innahunna yacni lasnaama taabbottoowwan tuni adlalna jallisanii jiran kaseeran hedduu min annaasi ilma namarraa tahe jallisan hedduu ilma namarraa tahe taabonni jallisan jechuun jallinna keeysatti argamsiisan jallinna keeysatti argamsiisani faman tabicanii namni na jala deeme fainnahu namni sun minnii narraa taha faman tabicanii namni na jala deeme calaa diinii diin kiyya irratti namni na jala deeme fainnahu namni sun minnii narraa taha narraa taha narraa taha wanni abrii diin keeysatti isarraa anaaf isa gargar godhu hin jirtu jechu waman casaanii namni ammoo na kilaafe amrii diin keeysatti fainnaka gafuurun atiin kun rabbii kiyya fainnaka غفور رحيم جتشوسني رسول دوبا قصة نبي الله إبراهيم كيسة ربي دبتتنا قرأ أمسي وقول عيسى رسول كينا صلوات ربي وسلام عليه وقول عيسى قول عيسى انتني مصدر معطوف على قول الله تعالى اتشرتت في سيني تلا قول الله تلا قول عيسى جج أما ثم رسول نقرأ قول عيسى وقول عيسى ججوني جج قصة عيسى كيسة تهي قرأ جج قصة عيسى كيسة تهي نقرأ سن مالك جلو إن تعذبهم يو إسان تعذبهم إسان أتكت آت ربك يو نبي الله عيسى جرى فإنهم عبادك إساوان كن قبران كانك إسان قبران كانك ستو موها أمري إسانتي أكا فيت قرود أنديتك إتاتو لين سهر كجرى وإن تغفر لهم يو إسانف أرارم تل للمؤمنين منهم ور مؤمنا كإسان الراته يو أرارم تل فإنك أنت العزيز سي injifataan ka waa mara injifatu alhakiimu ogeysisihi ogummaa teetini waan feeti dalayda wama situ beeka waan mara ka nabiyyallaha ciisan jedhe san illee nabi muhammad qissaa nabiyyallaha ciisaa kanallee ni qara'e eegasii duuba harka ol fuudhe nabi muhammad yadeehi harka isaa lamaan ol fuudhee waqaala ni jedhe allaahumma ummatee ummatee jedhe nabi muhammad allaahumma yaa allah أمتي ارحمهم أمتي يا رب ارحمهم رحمة قولي أمتي أمتك يا رحمتنا قولي أمتي أمتك يا رحمتنا قولي جل أمتك يا رحمتنا قولي يوكن أمتي عبادك أمنك يا قبران كيتي فنعمتك فيهم فضل يو إسان كيستي تلنا أولت اللي درجة قداس وعقابك عدل يو كتات اللي كتان كيت اللي كتاتان عادل ما حقاتي جدين وبكى نبي محمد دوبا نبوي نبوي خضوعا لله وتذليلا له ربي في مكبه جشبوي فقال الله تبارك وتعالى ربي نجد دوبة يا جبريل اذهب إلى محمد ملائكة جبريل جدو كان أجاجي يا ملائكة جبريل يو ديمي إلى محمد كما نبي محمد تديمي وربك أعلم هل ربك كيبيك جلما مع جلما, جلما معتردا سني سلا دبيني اذهب إلى محمد فاسأله ما يبكيك mee muhammad bira deeme fas'aluhu isa gaafadhu maa yubkeeka maaltu si boocha jedhiini gaafadhu maaltu si boocha jedhiini gaafadhu maaltu si boocha jedhiini gaafadhu jedheen amma rabbiini warabbuka rabbi haala rabbiin kee aclamu beekun haala rabbiin kee beekuniini waan isa booche sani فاسأله إسا غافت ما يبكيك مال تسيبو تجد إمه نبي محمد كان غافت جدين نبي محمد شرف من إسا ربي برات نبي صدر كان ربي برات ربي إسا قد ستوكو شرف قد نبي محمد صدر كان إسا ربي برات جمتو دوبا فأتاه فأتاه نبي محمد تلوفه جبريل جبريل كن جبريل ديمه دوبا نبي محمد تلوفه فأخبره جبريل التؤديس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جبريل التؤديس بما قال وانجل سن اللهم ارحمهم أمتي أمتي سن اللهم ارحمهم يا رب رحمتنا قولي ummata kiyyaaf rahmata naa godhe ummata kiyyaaf rahmata naa godhe tanatu na booche jecha jedhe sani jibriilitti hime rasuulli wahuwa caalamu haala rabbiin beekuniini jibriilitti himeya jibriil illee rabbitti quba qaba silaahi yoonni rabbitti geessu faqaala allahu rabbiin in jedhe tacaalaa ol tahe yaa jibriilu idhab ilaa muhammad deemee amma muhammaditti deebi'i eega wanni isa booche ummata isaatiif arrahmata isaanii godhuu taate faqul jedhiini innaa sanurdiika fi ummatika innaa nutiin kun sanurdiika ganaa si jaalachiifna walasawfa yucxiika rabbuka fatardaa ganaa rabbi sii kenna kennaa rabbii ganaa jaalatta akka jechuu saniiti innaa sanurdiika nutiin kun ganaa si jaalachiifna في أمتك أمتك كيس سجالة شيف نكون جنة سينين ولا نسوءك سنهم بيسنو أكسك أبقى بعد رجتشوك نتناهي بجرئيني جبريل قمتشوتنا النبي محمد تديبي قمتشوتنا نبي محمد تديبي جتشو دوبا جالتشي سفتا ربي نبي محمد أمتي ساكي ستي إسان هميسو faayidaa hedduu keessa jira rasuulli ummata ofirratti hariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun rahiim rasuulli nama ruuhii mu'mintootarra ana awlaa bilmu'miniina min anfusihim anatu nama mu'minaati irra caala lubbuu isaarra waan lubbuun isaa toltuu isaa yaaddurra nati irra yaada jedhe nabi muhammad tokkoo nama rabbi xamane nabi muhammad irra toltuu yaadaf waan inni toltuu ofii yaadurraa duuba bishaaraa gammachuu ummata nabi muhammad eeggattu ta namni irraa mirqaanuu kajeeluu qabu jechuudha وعن معاذ بن جبل قال معاذ المجبل را أضيفمه أكجر معاذ كني كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم تهجر هدلتا رسول ربي آك هدوبا هدلة سني فهجرا ردف النبي صلى الله عليه وسلم هدلة والرديف هو الراكب خلف الراكب رديف يجوني إسا يابت دوبا يابتات دمتك كفرد يابتي ديم كدوبا يابت سن harree yaabbatee deemu ka duuban yaabbatu san huddeellataa yookaan duuban taa'aa rasuulaa tahe calaa himaariin harree takka irratti yuqaalu lahu cufeyrii jedhamaan muslim keeysat akkastu jira harree maqaan isii cufeyrii jedhaniin takka wadala guddaa tokko waliin yaabbatan rasuulliif hin guddisu jechuu wadalallee yaabbatala hin guddisu wadalas yaabbatee wadala cimaa tokko nama lamaayyoo yaabbatani homaan qabu wadala cimaa tokko nama lamaayyoo yaabbatan homaan qabu harree yaabbatan harree yaabbatee deeme rasuulli sala allahu alayhi wasalam tanaaf harreeyyu rasuulli ni yaabbate makiinaa eytinaayni yoo yaabbatani homaan qabu makiinaa barri si eytinaayin tachi tachi boodaa jirtire eytinaayinii gadi jirtiyyo hin jirti sabeni waan illee yoo jiraatte yaabbatan homaan qabu waa takka kunoo yaabbate rasuulli harree irra hin jirtiimi waa takkallee takka hin qabne rasuulli harree yaabbatina waan takka tawaadu'a bakka tun dhaqxu namaan dhayidhaani homaa rakkoon takkanuu hin jiru homaa rakkoon takkanuu hin jiru banii aadam silaayyuu jalaa bahuu namuu hin danda'u jaarsa tokkotu jedhan karaa deemaa inni akki godhe farda qabee deemaniini farda yaabbatee mucaan if dura oofa ganda tokko keessa dhufnaani laa jaarsi guddaan kun mucaa xiqqaa kana lafa oofe farda kana yaabbata laal amma kana laal amma kana jette gandi guutuun amma akkas godhee ganda birootti yoo kalaayee fi gubbaa bu'ee mucaa gubbaa kaayee fi dura deeme laal laal laal laal mucaa gubbaa kaayee jaarsi kun jaarsi kun amma mucaa gubbaa kaayee ifii lafa biraa deema mucaa adaba hin qabne akkam kun jaarsi ammoo jaarsa akkam kan mucaa gubbaa kaayee dura tiratu kun jaarsa akkam jedhan hayyee lam'ii wal guuratanii gubbaa bahan ganda birarra wal laal laal mee ummanni kun horii moo ummata akkam lam'iin farda laafaa kan gubbatti shigidanii akkana lafa tana keessa gubbaa farda kuno lafa bonaa tana keessa yaabbatanii deemaniini laal laal jalaan bahanii gurbaa gartee jedheen abbaan duuba afaan namaa yeroo tokko jalaan bahanii rabbuma jalaa bahuu yaaduu malee nama jalaan bahan waan feetillee odi goote namni gamanaan sifid yoo ati ta'eetinaayinis oofte ima dalagaa ima dalagaa guyyuu laala makiina takkitii talallee ofirraan jejjiiru jalaalamta dhuma harkisa bari balu haga nu garre jedhan yoo ati ta'a ammallee kuunnoo wayyeessitee 2006 illee oot laal laal bari baluma israafa godhe waan qabu bar isitti dhadhaye waan qabu bar isitti dhadhaye fadaa tokko osoo waan godhin gaarima fixee bar maaltu amma kuma kudha shanii nama yaabbachiisa banii aadam jalaa wanni bahan takka hin jirtu jechuudha rabuma jalaa bahuu yaaduu namni mu'minaa malee namarra kaayannaani gaayan ilma namaa ittiin dhaqqabuu hin dandeettotti fedhii ilma namaa itti dhaqqabu yoo allahata rabbi taate malee namuu hin jiru faqaala harree yaabbatee duuba rasuulli ni jedhe kuno yaa mucaadu hal tadrii sila beeyta maa haqqullaahi wanni haydhi rabbii tahe calaa ibaadihi gabarran isa irratti wanni haydhi rabbii tahe beeytaa ka rabbi dirqama isaanii irratti godhate beeytaa jedhen وما حق العباد والنهي قبروتا لين على الله رب الرتي تاتي يو سنقوتني يو سنقوتن هيني قبروتا يو هك ربي قوتن فإني في الرتي قد إف هيني قبروتا كرب الرتي بيتا قلت الله ورسوله أعلم ربي رسول ربك جلين وعز بن جبل ربي رسول ربك رسول دوبا قال نجد فإن حق الله هين ربنا على العباد قبرن الرت درقم قدته قبو أن يعبدوه إسما قبروا ولا يشركوا واهلهم سوء أبو به إبادة رب الرت شيئا وتكل إبادة إساء كيسد صلاة صومنا زكاة صدقاء واجوها كيسد ربت واهلهم سوء أبو ثم قفها فول إساء برباد فقلوا وحق وحق العباد على الله هايني أمو قبرني على الله رب الرتي وإسان أكس قدني في ألا يعذبك إتآتو أبو من لا يشرك به نمن كن ديسن به ست شيء واتك كل نمن كن ديسن قطعة أبو هاين ربي الآية قطعة نمس الشركين قلن فقلت نجد أجد معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس سلنا من قمتشي سدبيتنا قال لا تبشرهم إسان إن قمتشيفت فيتكلوا إسرات إركتني إبادات إساني فيتكلوا ni irkataniituma namni marruu ni shirkiin goone toohida qabnaa maal goona ibaadaa dalayna tunuu nu geetti warra jannataa jedhanii dhiisani hin gammachiisin jeneen rajjaha maslahata tarki tabliigi rasuulli maslahaa jedhee gorsa san akka hin geeysine limaa fiihi min alhassi dhaalika ala aliktaari min masaalihi alcamal ala tabliig kanaafi nama ibaadaa kana irraa irdhisanii ibaadaa laaffisan jechuu sodaate tinimin jedheen jechuu abaa hureyraattim jedheeni walin dhabu gaafa mu'aaz kana awwala islaamummaati biyyi islaamummaan jabeeffan arkaana ahkaama islaamummaan baranne gaaf duraa san yoo itti himani tanumarra irkatan jechuu gaaf abaa hureyraa namuu waa barate waan diinii ta'e waan feetitti himanii itti jabaatan malee ittiin irkatan jannata yoo dhagayatan haguma dur irratti fufan haguma dura keerija jedhan gizi abaa hureyraa san imaanni guute biyya ahkaama barate yeroo mu'aaz kana awwala akkanatti adda qaba ulamaan islaamaa diinni muttafaqaa وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم نمني مسلماتك إذا سئل wogguu gaafatame su'aala imtihaanaa ka mokkorrii ka malaykoonni nama gaafattu san idaa su'ila wogguu gaafatame fil qabri qabrii keeysatti alaa wajhi limtihaan isa mokkoruuf malaykoonni lamaan almuwakkalaani bidaalika munkarun wa nakiir munkariif nakiiri wogguu gaafatame ilmi namaa kun can rabbihi wa nabiyyihi jechu irraa gaafatame qabrii keeysatti an rabbihi rabbiifirraa yoo gaafatame wanabiyyihi nabiyyiifirraa yoo gaafatame yashhadu duuba ragaa baha yoo sanirraa gaafatani namni muslimaa ragaa baha ni beeka an sha'anii laa ilaaha obbaramaan haqaan jirtu jechuu beekee ragaa baha illa allahu rabbi malee rabbi eenyu yoo jedhaniini man rabbuka laa ilaaha illa allahu jedhee ragaa baha وأن محمدا محمد اللي رسول الله إرجع ربي تجدي رقابها فذلك أكست إني رقابه بيكون سيو ملايكون نسقافته قوله تعالى قوله تعالى وذلك قوله تعالى سني وذلك فذلك سني قوله تعالى مصداق جت ربي الآنتيا مصداقه وان جيت ربي الآن تي والدغو امسو يثبت الله الذين آمنوا نرقا سسور أمني درانو جد ربيني بالقول الثابت جيت رقا تهت في الحياة الدنيا إرو الدنيا توحيد الرجل عجسا وفي الآخرة آخرة كيست اللي جيت رقا تهرت رقا سيوم ملايكني قافتو الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجر الرقاسسا فذلك قوله تعالى مستاق جت ربي ولعنتي وأول قلويا حديثني حديث متفق عليه جدامو أسمرت بقنا يا رب جده سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك